wanna be a billionaire so freaking bad. By all of the things I never had. Put Pull your slipper before you enter the shrine. Thank you, Baba. Uh-huh. So, my son, what brings you to the shrine of Ethiopia? Baba, you see, I be boy. be abijibo but the thing be say maga don gree pay i mean why i don't know what dey happen maga no dey gree pay i want me to do jazz for me eh so that any maga wan your talk to online or your play once i be cheap boy na see my laptop i dey do cheap well well. okay na your laptop is this one. i dey do cheap well well baba. so you say you wan do yahoo eh, yahoo. i wan do yahoo gee make make maga dey pay. you wan dey thief money yes, your laptop. yes give me jazz give me jazz. how old are you. Eh, I be 16 years, sir. Are you still with your parents? Yes, sir. Yes, sir. Give me job. In what class are you? I did the sir. Oh, damn Вали, да будет, как